Yes, my people, we salute everybody this morning. We thank Baba God as they don't give us opportunity to see this wonderful day. Uh, my name is Adiom Wakao, and I welcome everybody this morning to your wonderful and uh, popular program, Investigative Table on Informal International, number one online radio station this morning. Uh, I'm not at the house alone, uh, even though one of our brother Dave Street, but he goes still key in with us this morning. So, my guy. you go greet you, you basically uh, greet our people. <laughs> Eh, I greet una very good morning o oh. good morning to all the engineers of Nigeria. We wan discuss matter today abeg una pay at ten tion o oh, follow our story. Hey eh, for better for all of us o oh. una good morning once again. Eh, wetin be your name now? be like say you don't forget say eh, oh. nigerians dey like name. Oh. my brother the wahala of the country be say e be like bicycle no be person forget him name my name na oga moses i greet you now once again o. thank you very much. good morning. yeah um, well that one na go carry us sharp sharp run enter the matter when we dey always take as our studio reading every morning before we enter. um, the cocoa. Uh, right on our table, we get the Vanguard newspaper, the Punch, among others. But we could do some um, uh, more check check on political issues because right now political matters not really they dominate practically all the papers to make them sell. But before then, we could take the uh, studio reading when it be the difference between political power and traditional power. Polit- power yeah. Political power and a power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. While traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Um, small message where we go get from that today. We say, if power they obtain from you, question is which method the power they obtain. If power they obtain through the right angle, say you vote and you were not paid to do that, power actually they obtained. If you vote and you were paid to do that voting, power they bought from you. And therefore, who buy am is not going to use it to please you. If I buy motor, even if na inside gutter I con dey I con drive am, the seller cannot be angry say I they drive my vehicle on top of rocks. If I buy horse and I they use and climb tree, I cannot get any reason from my from from the person I bought from why he go they say why am I using it to climb trees. But if now. willingly they say i say i need horse the person come say take no matter how e be knowing too well say my time of usage get a particular period i no go sit down come carry that matter come dey begin dey use am as an issue of oh yes you see i since i use am climb tree you don already give me no i go need to explain why i come dey use horse dey climb tree therefore this morning I won't beg, say, those of us when power they obtain from, we should do all we can to make sure we go fit give out our power to people and not make them start to buy it from us. So that maybe we fit know the way we go take attend to issues in this country, and that is the only way we fit get the matter back. Well, um, Abra, when you did, be like say noise there well well. Yeah, I dey try to reduce the noise well well, but you know say once you enter street na noise must dey street because uh, we never reach a place where we dey collect tax for noise pollution but <laughs> we believe say one day one day we go reach that point so noise go reduce. <laughs> so we go uh, which government go introduce that one now. Uh, our na the engineers board of nigerian government o. Oh. okay. no be this one so dey reduce o oh. na we go institute am okay once we start am na make one person start am once mechanism dey to start am one person start am you go see say because this government dey like money na They go dey interested mm. um, but because one person start am we go know how we go take do am so that e go dey beneficial to the indigenous people of nigeria particularly you know and not uh, to the political class wey no ready to help you know the indigenous people of nigeria. okay. Uh, that one a very very good one because uh, now issues when we suppose really look at because you go see somebody go day in mosque day in church uh, worship center day in business center go carry a huge uh, uh, uh, horn speaker come outside carry one big this thing come put just dey begin dey use them they make noise uh, motor motor uh, uh, a park where they suppose they go board vehicle to travel. Eh, you see, so they will carry the beginning. So the noise in the country is actually too high. There is a need for us to really look to other angle. But this one, if we introduce it, to the government, it contribute It dey contribute to the mental health challenge wey we get. i agree with you. Uh, uh so we need to solve am. okay because wetin many people go dey stay residential area now make it up for commercialized the area where they dey so that they go fit get some peace of mind some sanity unfortunately everywhere now don dey commercialized very very and government no dey talk so na we go take up government this area cannot be commercialized because na residential area okay. the area wey you call commercial area na market place if you make sense of market no everybody go understand na market but now say you go convert everywhere for the area as market no na for correct climb well, oyibo dey call sane climb e no dey be like that so na we now go get license from government to dey collect noise pollution money once we start am even the government dey accept go sit up uh, you see everybody go just dey blow horn everywhere dey shout everywhere na the nation be that na the noise wey we try to reduce be that okay so once we fit get am right why not according to, according to you you but say. we no go give the money we no go give the money to government oh. o na mou wey go serve government be that money from noise pollution for the area where we for collect am we go use am develop the area where the noise for come from okay. and every area get community every area get uh, ojonwe every area get street they go come together and then use the money develop the place so not the one thing wey one person go hold the money no as they collect the money they go get account wey the community go dey control the money so executive go dey wey go say our area we no too dey get like you so more than dey make noise well well we dey use the money to dey give ourselves life. okay so we go dey develop in spite of government all wetin we need to do na to say government we no dey collect money for noise pollution o see the challenge and if we justify am with data uh, and facts. why not any sane government go allow us go ahead to do am. Okay. Uh, we go uh, check out the Vanguard newspaper. But when uh, before I enter the Vanguard this morning, you go look at that issue. You know, say even as we dey talk, the government na the one when they go color bid for inside na im go after. But because now who go yes, do returns na im go look for, nobody who no go do returns. Yes, once government tell us for instance say they want to collect the money, then we go mobilize by ourselves to make sure say who they collect that money community na signatory to that account wey dey enter not the government account the money go enter okay. because we know say government no show any kind of sincerity when money enter their account. okay. Uh, so we must we must hold am strong na private sector we go organize am register am oga na private sector business na company dey do am na all of us come together do the company for the community we do not fit bring your own come say make you dey collect on your behalf no tell us wetin we go collect tell us wetin you as government go do because na your territory we dey collect from we agree we go enter that mou e go dey clear e go dey public not be wetin we go do inside room go hide no everybody go know say that street o oh, or that community o oh, the money wey dey collect from noise na twenty percent dey go government na eighty percent dey for yourself and the eighty percent wetin dem wan use am do dem go don itemize am out so e go dey clear whether the money reach the money no reach o oh, everybody go see say okay dem say na one billion dem go use do this kind of work but the money wey dem get na three hundred thousand small small you know before before you know and ah, you go know you go see say the place go dey quiet nobody go dey make noise again okay so we go fit dey think well when we chop we go fit sleep well because na who sleep well rest well na him brain go fit work well so this noise dey affect our brain dey affect our health Okay, uh, that one I go Carlos entered the Vanguard newspaper this morning. We need to check see, some of the uh, headlines when they there, my people. This now your very program, uh, uh, investigative table on the platform of Inform Me Radio, uh, online radio station. The big banner when they say APC stakeholders rail against Buhari's bid to pick successor. APC stakeholders rail against Buhari's bid to pick successor. PANDEF, APC National Working Committee, NWC members, stakeholders oppose the Consulam Buhari succession, succession plan, ask him to be Mora, Mora compass to state governors. Government. I don't know. Okay. I don't know why. I don't know why our president behave like that. I go tell you why if na so dem take sit down plan bring am him for come out. okay. igumo dey talk na im governor dey talk na the morality of that action na we dey see time don reach for us as a country eh, to dey discuss morality within the political space how moral e dey eh, for a president to say governor more na come the, eh, our our candidate more na bring am then where democracy come dey na we wan take over consensus as a way of our democratic system or we want to enshrine democracy by allowing people go to the open field and then be voted for if you win primaries eh you should emerge as uh, the president this one wey the president dey say make dem come eh, make dem hold meeting with am eh, make dem lis ten voice of wisdom eh, morally make dem no no no no it's wrong e go mo wetin wrong go mo call am say e wrong. Hmm. president face the quality of the country the economy no good face wetin dey employ you for wey the people elect you cause na na election eh, lead to im employment as president face that economic part of uh, your job then the security part of land and property face am leave the hand picking of whoever come for you or after you or take over your seat for the people and the party to take over no mix because if you dey mix your job you no go fit do your job well we no need that kind of distraction now so i wan help um, beg our president may he face his duties and eh, may he lead general for the party May party dey manage theirself. Okay. Um, you say governors meet on regional basis to prevail on aspirants to step down for uh, consensus candidate. Stepping down would work. Aspirants, now they speak from there. Choosing your successor too risky costly for Nigeria democracy, APC National Working Committee members tell Buhari. It's, demo- it's democratic, Udumi. Buhari knows what to do to keep APC in power, Yahaya Bello. APC governors should reciprocate, Ajolo. Buhari may settle for Osinbanjo sources are the ones saying that. But when you check all of this, my brother, you go know, say, uh, first of all, uh, for aspirants to start telling you you knew there was going to be consensus why did you know every why did you have to let people buy from this much thank you then i think to say a one is a punish them okay so if you were driving for consensus because consensus work for am um, on the chairmanship of apc national working committee is coming for yeah. consensus and you had to delay the entire country letting inec keep shifting timetable shifting timetable because of consensus does that really ah. make the government a responsible government or the lead or, or, the leadership a, a responsible type so. Uh, you see again eh, again i no i no too blame uh, the party It just mean say we no dey learn from history na wetin jonathan do wey make the so called g seven abi g 4 governors comot wey break the party nine uh, our president want to so this idea of consensus candidate jonathan say the party tell am that time say come make we do primaries make we know who go come out whether na you or somebody else they say no president get right make all of us agree make president come na the men comot go form the party wey bring president buhari come so if president buhari understand this thing and history really dey because now old people dey teach small people history as they comot am now from uh, curriculum and they still comot am from their sense to so know say na wetin play at twenty wey make you win election be this you wan play am again 2023. that means you know how many your party come out you know how many dem win because these governors wey dey quarrel and the apparent parents wey dey vex if dem vex drop comot for this party you and i know the impact the negative impact e go make uh, on the ruling party so na the ruling party um, executive that in my view don dey compromised already by the emergence of the national chairman you know yes so you know we we, we no expect uh, rocket science to happen uh, because the consensus wey bring am e must also strengthen that same consensus to bring uh, whoever go take over for mr president yes i seriously that, agree but do you do you see Do you see it as an opportunity to cover up lapses created in the office while he was out? I mean, now that he, he knows that he's 11 months and uh, some days out of office. And eh, you know, you know, why did they pick consensus candidate? Eh? We just use the word consensus. Did they pick cover up candidate? I agree with you. Person where they know say, even if after I pick the person this June, okay, from july to when i go comot i fit chop all the money for government this person no go talk put instead he go dey push the agenda wey we agree He go dey push um, but you know say e get wetin dem dey call karma and um, what goes around comes around, around. yes uh, so when they dey technically dey walk into wrong direction even with their eyes open e show say na karma dey work um, against them but i wan i, I wan beg the party if una know wetin dey dey cause strong democratic values, then the party should embrace strong democratic values. Allow primaries run and allow the person wey go emerge emerge and make e face the election and if he win allow that person run in government why the fear if you know say your party dey united and uh, strong why the fear if the party dey harmonized Okay. It therefore means say even inside the party they not trust themselves. Each other. Okay. And they not believe say whoever emerge as a party person go fit run the party um, constitution to the letter. Mm. Because I no expect say anybody wey go come out from that party go go expose the present administration if for instance dem win you know so e, e dey normal say in the spirit of uh, um, statesmanship, the party will allow other people to come out and uh, you know run their primaries. And in the with the spirit of sportsmanship, they go do it well. You know, I use statesmanship and sportsmanship because with the spirit of statesmanship, you go allow, you go speak to them, but allow them do what they, they know say is their right to do. And in the spirit of sportsmanship, they go accommodate whatever you know needed to be accommodated and you know strengthen the values of the party constitution once that one happen then fear no suppose dey but e tell me say some other kirikere waka dey wey just being a party loyalist no go fit solve yeah. uh -huh. so uh, na make uh, uh, our baba wan bring im own person in in any case uh, we we dey look behind that thing on the wall very soon we go know wetin dey dey hide because e no dey tey nothing, uh, nothing that they hide for under heaven. God is see everything. And after God see am, um, because after God na man, man go see wetin God don give us power to see. Yes. So wahala no dey. Make dem carry on. Very soon we go see wetin dey hide under under carpet. Yeah, and uh, okay, the other one wey we wan take from here is protest in Abia community over incessant kidnapping by herdsmen. Uh, yesterday there was a protest in uh, uh, Umuniocha local government, uh, Usochi, Usochi youth for Umuniocha local government for Abia state really protest yesterday. Say herdsmen they do serious kidnapping for that area. Then uh, this other oh, one says stop fossil fuel exploration. Nigeria uh, civil society organization tells Shell uh, FIRS to begin recovering of unremitted tax deduction by state and local state and local government. Um, uh, okay. okay. Sorry, okay. I just took man for this one. This issue of uh, unremitted tax. You, you know my quarrel. My quarrel is say if the EFCC dey pursue people carry people go court because of tax evasion, we supposed carry Nigerian government go court for tax evasion i go explain why any of the tiers of government suppose go court how they go allow local government or state or federal accumulate tax or remitted one month when any tier of government or any organization within the territory of nigeria not pay tax the next month they suppose sanction them so where where the role of the of, of the regulatory bodies Where be say we gats to wait or they don reach billions you see na another corrupt practice be that and if efcc no see am as corrupt practice then e mean say efcc themselves dey corrupt. Hmm. okay uh, uh, that is a very good one. Uh, uh, poor supply persists as power generation dips below 2,000 megawatts for the country. okay, okay. now for, Okay, go ahead, sir. Yeah, uh, o- Okowa, best man as Atiku running mate. This one they come from Ninja Data Assembly. Uh, uh, okay. f- first of all, I know say right now the power issue, the power generation, they don't lie so they no fit cover up any lie again. There is always collapse, collapse, collapse. So, and another angle to the whole issue, we all know why there is a uh, there is a heavy sabotage on power issues because the men who are doing the businesses of uh, making money from the other side of making light happen they are equally doing their job to see all these things not work then the very people that are inside as well that they generate income from constant repairs and constant uh, this thing. so you need to allow the things spoil just the same way before security issues say security was not allowed to come to an end because of what they are generating from it then be the same issue of power so if e stays and e stabilize. na the same issue we road the the same issue we road how mechanic go take get job if road no scatter our motor so na the same thing. that reminds how, um, that, that reminds me how, of. how government go get more money if they fix up the road once road no spoil. okay uh, so mechanism dey to fix those things to so make sure say they spoil so that you know we go get power to continue to dey correct more more money but yeah. just to say na the wrong moves wey the nigerian government dey do be this because you know e get where you go push through for your your citizens reach you know at a point they go come get self government um, wey be say we go dey do things by ourselves in spite of government we go collect the money by ourselves that time e go hook government e no go good for government so hmm. i wan beg government make una do the needful if una do road well na to una na to una credit if na do road bad na to una credit and na to the benefit of the economy so if una dey put uh, bottlenecks across to make sure say things no go well e dey very disappointing. No. Um, e uh, uh, e it dey very very disappointing so i wan beg dem. why you dey talk just now e reminds me of uh, very sorry for uh, it reminds me for one for one thing say e get one time when somebody dey accuse organizers for one state say dey buy nail dey pour nail everywhere just to make sure say tires at every different point go always have issues and then you will stop by the nearby organizer to make repairs so now all these issues we they talk about uh, people are not just being because of job what we they do we they try to okay and my angle be this we know less social thing work so that we continue to make money from it and i don't believe say i need to put nail on the road for me to be get to get for uh, eh, eh, recognizing job to do so the same thing it is if power hold i mean all this generation and distribution if people no sabotage this thing the money you are looking for will still come because as much as the people have the light they will always pay their bills. yes but but you see again for this power challenge what what what we dey talk about so eh e dey clear to us even with the power issue there is no plan to make power work so we need to look at the alternatives, and the alternatives na wetin we go fit create by ourselves but we no wan create am we no wan create am. yes you've not got into a lora, you know so the challenge wey we get be say we the indigenous people of nigeria enough of waiting for government to do the needful e dey within the powers of the indigenous people of nigeria to begin to do the needful in spite of government government no go fit generate all the light wey we need and na wetin all of us agree with that. okay so if we agree na to find alternative how we go take get light at a short term you know and e go dey durable e go dey sustainable because this time wey gree dey collapse first day second day second small time gree dey collapse on a daily basis we we we go don dey near there. okay why because even the the main ten ance value to make gree not to collapse e no dey. Hmm. Uh, well, so why Greener collapse? This other angle when they for the okay, uh, they say Okowa now be the best man to do uh, to become a running mate to Atiku. Do you look at this as a fulfillment of the accusation? Says some Southern governors betrayed him when uh, Wiki was doing his uh, speech to thank those who supported him. You they see him as. Um, uh, uh, uh, you know, you know, politics now, now about personal interest. Uh, Okowa a quiet person they need person go quiet wey go just dey look as former president jonathan be when he be vice e just quiet e no dey talk. so dem no need somebody wey im eye go dey see beyond. dem no need someone like wike wey go fit slap e go make mistake slap president for outside you no go know <laughs> e get where e go vex am e go say mr president you mean you mean there's more than you call him name article you dey create slap <laughs> am so dem no want that kind of hyper aggressive person they want a calm person because atiku too get new for body hmm. atiku also has some aggressiveness okay if too aggressive people jam our budget go be very aggressively you know increased yeah. and the impact on the community go be aggressively reduced mm, we no want that so mm. then now and they dey search for character competence on the table now Now character dey wan you take match them together Uh, uh, and, I mean, okay, you know, we bring uh, in. Uh, is it actually is it actually competence? Is it actually competence or the best, the biggest, the, the highest bidder? And eh, now, now they call competence So now, within their own carcass. Eh? For them, how they how the flag bearer image now about competence for them. Okay. Their definition of competence different from our okay, definition okay, of competence. Okay. Okay. Now make me always ask, what would they use the word? Say, what is your definition? we cannot assume say because the word english definition give that word correct meaning e mean say na wetin i mean be that no my meaning and your meaning fit not be the same because their own competence na the man wey go fit stand fight the incumbent uh, person wey go the incumbent ruling party wey go bring anybody either from by way of from the north or by way of um, uh, money bag or by way of influence you know so na their own understanding of competency arrangement be that our own understanding of competency na the likes of some other candidates wey dey labour party as presidential candidates you know one man wey dey call obi mm -hmm. you know and and some others you know na because competence na say you know wetin the people need you get the character to give them wetin they need plus say you care and you know competence na about caring and knowing uh, unfortunately whenever because the person where pdp go bring they deal on generators and it, our all of a sudden our grid come the collapse so the quickest alternative na generator how much nigerians will keep put for ordinary generating set talk of fueling one twenty-four hours then fueling one month uh, that means they plan to make nigeria bankrupt and we no go green. okay Uh, federal government move to tackle rising food prices. PDP delegates share conversion conversion money with community members. <laughs> this is when I see this one, it first laughed me. I first laughed and where are because uh, there was this angle of do you have proof? Do you have proof? Now the vanguard is carrying it that PDP delegates share convention money with community members. So uh, uh, because, what, because it, uh, it, they not get choice. but after collecting fifteen thousand dollars twenty thousand dollars and uh, ten thousand dollars and all of that so must, they must show say they share the money. okay so this uh, is this is so really so now they have shown that they shared they show that they share the money you know because again the the party called pdp is about sharing money it's about sharing something they only share something. <laughs> yes, they must share <laughs> okay. so they are sharing now they don carry convention money go share it's it's good at least na community dem share am with not be the party members ah but how are we sure say na the community dem share am with. A eh, eh, community that was shared with uh, the community na members now. let uh, let's define wetin be community in this context. okay okay hey, the, the community to me to me to me the community is the immediate executive you you left behind while you were going as a delegate that is the community Finish. to me thank you so they just use name cover <laughs> eh. them. you know not name they just use am cover am but we know say dem na them dem still collect the money They give you They give me i no member of the community you know member of the nigerian community you see one naira from there. so so dem no give community. that is okay that is true. Uh, and, uh. and that is not the way to grow a community by giving them money. Hmm. therefore build hall for them a befitting school the community they give community. Mm. Well, uh, uh, so since they're not doing, they never do within the right, as far as I'm concerned. We must rescue Nigeria from misrule of seven years, Atiku. Time don't reach for them to start talking against Buhari, but we know his politics because he had a meeting with him prior to his own primaries. So, um, when he not called the name no. of the person within charge of this government, uh, he only say no. What I mean and is, there many, seven... and there are many, and there are many factors. There are many factors to uh, exonerate the current president from economic collapse um, go more dey talk throughout the talk am dem go dem go tell you say the the the component economic component say the president try even na to sign paper release money release release cbn don release release release so say cbn governor say even see the money take release itself go buy form so the release has been going on na president work be that but how the economy go take work well that one na the, um, the the actors the economic actors You know, so if the uh, article they say seven years of misrule, you know, it they refer to this president, the vice, the, the cabinet, and by extension, himself, because in a com- in a part of the community or part of the Nigerian people where they where don't they make the country rule well. In join the way we make Nigeria they misled. Okay. Because in the third generator country wey wan get am right you go convert that money for generator to renewable energy then we go say yes if you come we go get light we go get renewable energy farm across the length and breadth of the country but now you dey sell generator we wan bring you light not the country we wan enter your the the the the the the misleading wey you say you wan change your own go worse pass am so we don already see am and e good make the indigenous people of nigeria see am to know say no be as e dey talk am e dey beyond that uh, so e no go fit say e wan change am even if e get the theoretical you know solution but e dey beyond that. okay nigeria wants to imprison kanu without trial us lawyer writes ohaneze. okay. Um, and you know the government no get anything to lose if they imprison am um, but the truth is that na to transfer um, problem from one government to another because they say government is continuous, you know. Mm-hmm. So whether na me did deal or na you did deal, if I make error when I enter the office, I assume the error, you know, and see I go say change them. So I want beg Baba Buhari, no, not join in this error fight. Allow this man go free. He's a Nigerian. Put laws in place and let's put implementing, you know, enforcement groups or tax for like they call them to make sure, say people of this kind don't come out with their agitation wey go hamper the safety of or the unity of the country e dey simple so all of this arrangement wey dey do uh, make dem sit with the guy talk am remove em uh, sympathy or empathy about the place where he come from nigeria no go break okay so if you as a president know that you go address the country and you go release the man on conditions if you keep that man e mean say you dey fear say dat man dey released wahala go dey already person dey prison sit at home dey happen if you if you come release am e go be complete shutdown so you go suppose put things in place and release him and give am condition you must not leave nigeria within the next uh, ten years you are bound to leave the country for ten years and then things go work and try to see you, go make am chief security officer for this insecurity for the southeast that if within the next two days or two weeks or two months, insecurity in the south. Hello. Your your emergence. Do they hear me? Yes, we hear you now. We don't link your emergence, you know, to this insecurity we did. I mean, any right thinking person go sit up. See, Shawore, Shawore was conditioned. He don't sit up, but he see they talk, he see they walk, but he they careful. You, you do something similar, and then you are good to go. except you dey talk say you dey fear the man yeah. or in, in emergency na threat to your government then e mean say you are not fit to be leader in the first place. and, so and apart from that it therefore means that you know what he is saying that there is an element of truth and that is why you are trying to shut down. exactly yeah. na na the fear be that na. Yeah. the fear say if you release am e go expose wetin you. yes dey keep secret. Uh, native doctor reportedly working with gunmen that beheaded Anambra lawmaker arrested? Um, uh, as they say behead, as the native, native doctor say help them. Eh? Make police consult the same native doctor may help himself. Okay. Ah, these, these, these are not be news. Anybody we kill or links to murder should face the the court of law, hmm. and there are consequences for it. Uh, so that will not be issue for us. It's just because they want to distract our news not there again. Mm-hmm. Then they bring that up for yeah. Obasanjo reject Atiku for Obi uh, actualization of Southern presidency endorses so S governance. You reject Atiku for Obi. That one tell you say even Obasanjo in his old age, he know say good days are coming if Obi dey. Hmm. And mm you know say he no felt like Atiku before. You you fair know now. Yeah, right from time uh, there had been. Uh, uh, see, Obasanjo not get hatred for the person of Atiku. He not just like the character of the person yeah. you you you no go know a man until you dey close to am. And, we and, need to and, consult and, by, OBJ uh, so he, know he had been with the character of that man. And so he know I'm better than the way others see am from outside. Am. He know if we allow am our airport transport service now one company around the country go dey control am no matter how we take shout. Hmm. So we need to look all these people carefully o. Oh. Not just carry our nation dash them o oh, because our nation too big. Hmm. to give one person wey go use us do any else. the one wey dey now dey use us do as he like. okay uh, um, alleged discrimination uh, eviction notice northern traders sue lagos government and others and um, there was there was another thing i saw that i okay maybe i will come back to it so that but now we will run into we will sharply sharply run into the punch newspaper as we take get am for table this morning the punch newspaper get this big one say apc esco governors divided over buhari's succession plan uh, screening report ready You'll see on for page two A come talk say di smaller bullet say picking a successor risky will rubbish president's legacy northwest vice chairman na dey president would impose candidate says uwajuba three Os, our new mentors. Osibanjo Group backs consensus. Uh, Akande Osoba to meet Southwest governors. Tunubu Group won against wrong candidates, wrong candidacy. Well, all these ones they come from uh, this very platform. When um, Nigeria, Spain sign uh, signed nine MOUs on criminal matters and others. All these ones are still from the punch newspaper. Why is it that the criminal own that they tell us? The business own, they know they show us, they know they tell us. The mm. economic own, they know they tell us, they know they show us. That criminal own, but it's good. It did good. But who be the, who did they target? Okay. On the average. Who did they target? Now you and me, we the one convert to criminal or who? Because sometimes the policies they very, very funny. So we they fear when they, they make some kind of policy. So we want clarity. Who did they target? Hmm. but na good to just to say na good direction to safeguard the territory of the country but more also dey careful more not convert citizens civilians who dey in good order and good standing to criminals and tag them as such. okay federal government deploys response team as lassa fever kills 153 you will see am for page 8 of the punch newspaper customs seize 828 bags of foreign rice orders in benin lagos page 25 um, CBN has disbursed 106.39 billion naira to rice farmers, MPC, page 21 of the Punch newspaper. Now we go for C all these ones, and then page 4 and 5. Okay, um, okay. Uh, PDP reinstates Okori as Embony chairman, council primaries. Then um, we still get Okada riders desert Lagos route. police oh, impound 140 motorcycles, arrest passengers. Wow. Uh, you see, on, on this Lagos issue, they say why are passengers being arrested even when they arrest the impound the motorbike? I, I am saying it as we don't already tell you if you don't patronize them, they will not work. So that is why, to me, I see it as why they are picking the passengers as a part of the crime. I, I don't know. Yeah, because now passengers, you know, if if passengers no work like you said bike man no say who carry the bike man no say who carry he go park the bike. <laughs> yes. Uh, so they dey encourage passengers now don board bikes because if you board bikes they go lock you up. Okay. You know, so uh, now wetin dey try to do be that if you take bike we lock you and the bike together. Okay. So to save yourself leave the bike trek or enter motor and stay traffic as you like but just enjoy something. <laughs> okay oil marketers running at loss multiple government oversight forests affecting business md na im dey talk md eleven plc na im dey talk this one for page. i don argue i don i don argue this thing severally before you know at different points in time that the oil matter eh no be go rent since we no wan make we no wan correct we no wan repair our our refineries make we go rent refinery come for ten years make we know how much we go pay make the refinery oil oh, here all this drama of oil transportation na the logistics eh na in a chunk of the money dey go na there the corrupt practice dey No stop all this drama No stop our refinery dey na carry refinery go refine for dangote refinery and pay. Hmm because enough of this drama enough okay. and you go surprise say dangote refinery don don suppose start uh, work but again the government say no worry you, you go officially start next year so i will get enough window they yeah. get some money you know yes we go use for election then you can start e go be part of our our legacy when we dey comot and you know we go need to pay at ten tion to uh, some of these things as uh, e dey happen. Okay. Um, uh, this one they come from Yakubu. The INEC lament low turnout says 20 million PV PVCs unclaimed. You see, I'm for page 18. If, uh, if INEC if INEC want one work, may they call tell us. We go tell them they will take worker. This one where they lament, eh? They, they never reach to lament. It, it, it's not. If they share, it e get it, it, it get one local government for Edo State. They say they want to collect their uh, their PVC or uh, they want they, they, want, they want go do correction for their PVC. And na only one machine dey that uh, local government. Only one. Wetin INEC dey talk? If you want them to collect, you go spread more centers and they go collect. E get who like to keep the property for outside, may rain beat am. Mm-hmm. So INEC should step up. Na that one dey tell INEC make dem step up. Okay, private uh, adoption, Army denies complicity. Expert demands probe. Uh, remember the man when they arrest the uh, just recently yeah. when they kidnapped just recently. Uh, mm. They say Army get him put for inside, and them they talk say no, we don't know because, anything about the matter. Yeah, because because again, eh, news carry am say Mopo they around, Army they around there if if if army not dey they for not call them. then again all they give them uniform you know we no dey talk these issues o oh. i expect say by now chief of army staff They go don lock am up or they go dey probe am under your watch uniforms dey share grace up and down from one shoulder to another shoulder to on on on on undocumented personnel you wear your uniform and they still dey even talk am say the bandit dey wear our uniform o oh. they dey sue am o oh. who dey sue am for them na me so e mean say they don lost control and we, they need to get control back if they no fit get internal control external control which has to do with the security of land properties in the country they don lose am be that so igumo e dey focused they need to come back to their internal control system make am work then they go fit make the external control system work well so i dey call on the um, chief of army staff make e look that matter very well because we dey look am and e no go go scot free like that because we know say if dem no do their internal control well e mean say dem dem join those who dey worry the country. okay uh, dislodge terrorists from northeast recruiting massively in kaduna theatre commandant musa na him dey talk from there. Uh, na wetin we dey fear be that na na dey happen so. Hmm. when uh, civilians go become terrorists and they go enter the community so we go come get you know sophisticated organized crime because na phone calls now you no go know who be who yeah. and they are in kaduna and, and that's not good but, for the but, state but the issue and here is for the country uh, yet there is an nin connection to all these numbers they use, or is it that uh, they are only buying the numbers of the real indigenous Nigerians and leaving the numbers of the of these uh, people? the same thing. Pandemic come that tell us say NIM NIM. Can they not track the bandits with their NIM, or they not get NIM? In any case, if they not get NIM, how they say they? How are they now making calls? Communicate? so you see there's a gap government need to take care of these gaps we dey see the gaps They need to eh, take care otherwise but, but, but do you see no do you see this matter say they dey deliberately dey put nigerians inside corners. okay. Well, renewable energy investment potential in Nigeria over 404 billion dollar UK. Lagos ports collapsing. West Africa cargo diversion imminent. They say Lagos port collapse, collapsing, West Africa cargo diversion imminent. That one day, page 25 of the because Lagos port don't yes because Lagos port don't collapse and deliberately Lagos no want make that port work. Then there's an imminent uh, challenge within the region, West African region, because um, going to divert cargoes. Hmm. You know, bandits go fit work well, criminals go fit work well, and all these you know non-state actors go fit dey do their very criminal activities well because deliberately other ports in the country are not functioning well. As one shut down or collapse, we no go dive push dem go the next closest port if na country wey really we ready to work. So we still get some tribalism and uh, tribalistic uh, eh, component inside it. our so-called democratic approach and uh, uh, regional demo uh, regional development we need to take that tribalistic component out so that regionally we can grow. Hmm. Everything must not start and end in Lagos. Oh. Okay. Lagos is one state among 36 states. Insecurity, local, local and foreign companies withdraw 69% of investment projects. That one day, page 19 of the Punch newspaper this morning. Uh, That's the normal thing to do. If you get motor, they shoot. You go drive the motor pass where they shoot. No, the answer is no. It's not possible. So naturally if your school your children school not safe you carry them go school mm -mm. no even the area where you even build your house if you not safe you go you go leave for the house come na your house no so you no expect make dem bring their money when the place not safe they go withdraw uh, so when the citizens of the country dey withdraw from their own country na external people say make dem no withdraw uh, so that this this this show say the government no dey in charge Uh, they're not in charge, and they need to they, they need to be in charge. Uh, uh, they, they, they need to be in charge. Okay. I, I been see one small uh, headline for somewhere, but I try to see if I go fit get am back. Osun State They try to warn politicians say make the if make them know the people when they ferment trouble and create tension ahead of next month election say if they get involved Uh, into this thing, they should get ready for Shango and. Uh, uh, no, you see, that approach wey they use, eh? yes, I know say Osun State and Shango then get partnership, I understand. But eh, they say Shango and Ogun, Ogun, they should get ready for uh-huh, it. Shango and Ogun, na iron, god of iron and god of something. Okay, so if those gods dey work, eh? No, no want them. And eh, where, where political parties dey hold meeting. carry Shango and Ogun go there. <laughs> then this statement wey you make you go make am there the chief priest na go make am They go fear Not be you for your house go dey tell them for their own house shango and ogungo somewhere else no una go dey the same space They go hear by the time they go out dem go so respect their so that so that shango will know say he had been brought to a particular place for an assignment. shango and ogungo you go see the people wey dey wey you wan deal with e don capture their face digitally e don know because na digital sango and ogu get now so, so when they misbehave they no need to as they misbehave for that side e go read fingerprint and face print and, uh, eh. and then keep them ahead of their crime. <laughs> exactly so when they dey think of misbehaving sango go first give them sickness they go wake up they go say okay sango dey so if na that approach osun state government wan use then dey free okay. so no be this one they go they go dey from government how they talk am no they go talk am where they dey okay I, I i don't look at the whole thing I, uh, do you do you actually look at uh, this matter if we actually look at the way the africa i mean exactly the way the nigeria politics is actually going people coming into office and amassing wealth and all of those stuff you don't really believe yeah. say actually the traditional aspect now is supposed to be uh, uh, the kind of people when wey suppose don dey help control the, the the society right now to make politicians actually do the needful uh, you no really see am from that angle let's just leave the yes, joke apart. make i dey sincere with make i dey sincere with you the traditional uh, institutions dey work um, i believe say by now they suppose activate their traditional uh, policing because dem get chief of staff and their chief of staff and their igp and their chief of army staff na their gods traditionally speaking activate them make them dey work bros dey dey work you forget say one state dey for dis country some years ago wey cows go tread the holy ground something happen. Yeah. yes. so if those ones dey happen without talking make na just our call the chief priest make he activate am. okay. Uh, the, the last. Once they, acti once they activate am then you are home and dry. <laughs> so Uh, so. Uh, uh, okay. Uh, before I, before we walk away, uh, okay, Moses, I, I, I want make we just look at something. When you look at the Vanguard newspaper, you see the very bold pictures of uh, youth protesting in uh, Us, Us, Usochi, Umun, Umunachi local government area, Usochi community, and the area of Abia State. When you look at the protest yesterday, do you think? the oh, youth were supposed to actually be protesting kidnapping is that the best way to actually go about it because sometimes when all these youth have court clash they don't protest they hurt each other they trace each other and nowhere to get each other so how come whenever it comes to kidnapping and incessant uh, raping and whatever people protest is that what we should do as a people to be able to stop what is protest the way to stop it uh, you know protest is um it's a way to inform and create awareness about the ills. But there's a second step to it. Uh, you go do general coming protest, make everybody know say uh, see what they happen. You reach out to the people in charge and give them ultimatum. Reach out to the government, the stakeholders. Come together, see what we observe. What are people doing about it if you know you don't want laws to be taken over by the community or by citizens that's the way to go because you know if their hand wey the government not dey inside it no go work so sometimes their hand dey inside and sometimes their hand dey inside so that's one of the things we need to check out okay to be sure say you know go work against uh, the people. <laughs> okay uh, if we I mean, you go try and make you make you greet our people before we walk out come comot for studio this morning. okay so the the indigenous of nigeria i greet now, and i believe I hear what we discuss please make una take caution the time wey we dey na very good times uh, we no go die we no go lose our family members so we go dey to tell the story at the end of the day so again once again my name na oga moses agbeshin very basically. thank you very much time, oh. thank so, you very much as you join us today my people this na your program investigative table on informal international online radio station and uh, wetin we dey look at this morning we check some papers and they are all carrying almost the whole similar headlines here and there uh, wetin be the main issue be say make we make sure we all stay together to develop this country, work, because if we thief all the things when they here finish, now we go still suffer the reason why they know they there. And until we go to hear ourselves again, my people, my name now Adio Mwakao. I salute everybody when taking time listening to us today. Now, bye bye.